hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video hey hey my people today video about jonathan and Chinobu, my people and the apc member people no be small thing no hey we not gonna know whether the apc people that they try to dey dream boo Chinobu, my people because the apc people dem don change their mouth o my pipo una know say na jonathan and buhari na enter one trouser before buhari come win against jonathan wey be say he talk, say he wan fight for corruption corruption o oh. and now now my pipo pipo come later see say e come be like say this jonathan e better pass oga bubu o oh, my pipo now apc member now come dey talk say make Eh, jonathan dey come say dem go cut ticket give jonathan may take go for 2023 election say there are many opportunities for am because pdp no gree cut ticket for jonathan because dem believe say atiku na im wan still go for 2023 my pipo my pipo no be small tin o oh, dis one na big gbege dis one na come dey show us say e be like say dis apc pipo no wan carry di ticket give tinubu because tinubu now dey for buhari back that time back to back wey dey follow am for back wey spend a lot of money because of buhari that time so that if buhari win then 2023 im go be the next president to oh, from the southwest and now now the apc people talk say make the eh, good luck jonathan make he come join apc say they go give am ticket He say because if e come apc e no go even be like say e dey come from pdp dem go treat am as if say e don dey there before e say dem no hundred percent say if um wetin dem dey call am jonathan go together with the another member of apc wey be say dem gather contest anybody wey win They will give am ticket May go for 2023 election my people. my people, this one a lot of people come dey feel say make good luck jonathan make e no mind them. o oh because and I know say these fulani people come outside and they talk say southwest eh, wetin southwest people don't do to them about dis eh, anti-grazing eh, matter wey they for grant. so wey we say the southwest governor tok say make dem stop to dey carry their cow worker. ever since then, e be like say the north people don't they lose my people no be smart thing. now they no come get show they no come wan carry their vote give any southwest anybody wey dey come from southwest because dem no see southwest people as say dem be one again my people now dem come dey carry the vote now dey try to go hand over and dey give eh, good luck so that dem go fit still win apc member go win because a lot of people feel say dem wan deceive good luck jonathan because dem wan deceive am make e comot for pdp eh, why di goodluck jonathan say im dey still they think am whether e go leave the party When they to go join apc my people are go like to read waiting the apc people tell goodluck jonathan about the 2023 election say make e come join them so that they go fit give am chance to go for 2023 my people make a read for na make una hear my people. The all progressive congress says former president Goodluck Jonathan will be given an opportunity to contest for the 2023 presidency if he joins the ruling party. He said this when asked about the speculation that Jonathan is considering to join the ruling party. The APC officially also said the ex-president will be granted a founding member status if he joins. He, however, said the opportunity that will be given to Jonathan is not automatic, Noting that he won't compete with other members of the party before getting the ticket. APC, APC said, I am hearing that for, for the first time that we are expecting the former president. That will be great news. We will welcome him. That will also strengthen the party. My people now see say they won't welcome Goodluck Jonathan also so that for 2023 election if election time come dem go gather di big big pipo wey dem don remove comot for pdp to take do wetin to take strengthen their own party so dat dem go fit win against di pdp and now now di fulani pipo are very wise dem wan push dem wan use jonathan head and tinubu head to take stone demsef so dat if election time come confusion go come dey dem come see carry anoda fulani pipo come outside may come vote because the fulani person people don't let us understand say dem no go fit ever carry their vote give the southwest because wetin the southwest do to them, their governors do to them, the new law wey dem put for ground that is why they can never carry their vote give them because they will only carry their vote give the people wey be say e dance to their own tune o oh my people don be small thing and now now they are planning to welcome Good Goodluck Jonathan so that they will carry good Goodluck Jonathan head and Tinubu head to take stone themselves. At the end of the day, the Fulani people will come deceive the APC members, say na Goodluck na won enter so that they will use good luck to say win my people because now if they collect good luck now, they don't collect the strong strong people come up for the PDP wey don't dey their back, they go come go talk say good luck jonathan no qualify dem no go fit dem dey sorry another time eh, another four years coming dem go do dis one e go go dat time good luck jonathan no go fit go front e no go fit go back That is why many Nigerians, they talk, say, make Goodluck Jonathan make you no mind. They say they won't just use Goodluck Jonathan. They won't just use and make them dumb palm. Is it not the same Goodluck Jonathan that time when we say that they talk, say, corrupt? Now, so, eh, the time when Buhari won't become president that time, where many people, they talk, say, now, so Goodluck pack money eat. The same Goodluck now, now the APC people, they draw, join body now. So this matter now, it e can't get a bit for the Southwest people say, ah, all the money waiting, tinubu don't spend for buhari head wey go come how e go come take gain back so all the money wey e still carry go give di eh, north market women make they take support their market before e go hospital for london Where they sick for long time Where no fee come back to nigeria where all dis eh, money how e go come take get all this money back who go pay am but the one wey take support buhari and wey all those e carry all those agbero people for lagos and lagos people also to take support oga bubu now e come reach turn wey be say dem go vote for tinubu a lot of people come dey talk say no uh, now the apc people now dey try to bring different people from apc to make sure say these people contest so that dem go fit win against tinubu tinubu e no go fit collect ticket because a lot of fulani don come outside dey talk say dem no go fit ever give their vote to to Tinubu say make the Southwest make they bring their own person and make the uh, uh, East also make they bring their own people and make the not then will be not when they bring their own person come aside they will come go anybody will win then come the trust let us you know say there many past the yoruba people say they go win against the yoruba people if they carry all the not join together is it because they no go feel vote for people will be say they no want them for their land because the yoruba people now they talk say that they use their cow till they cause trouble they disturb that is why the north people are against, uh, they are against the or any body wey be say dem wan bring come outside from southwest say make e go for president for 2023 so my people, this matter get be my people, this one eh They just want use good luck jonathan so make good luck jonathan too make you apply wisdom make e no talk say they won't give a ticket to im go run go apc because e know say because for pdp they thought say dem no go give am say na atiku na go see we go again oh hey They thought say na atiku na dem go see bring come outside again because atiku na knows the way atiku take the longer throat for this president matter atiku just sit down dey wait the time wey dis 2023 go reach wey be say oga bubu go comot yansh for that seat make him go there go sit down uh -huh. so my people, i go like to end the video for here make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come on away next time bye guys see you guys in my next video bye guys